murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi mu rwanda muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri aha mu burundi sena nshya yatangiye imirimo yayo uyu munsi ni ukuvuga iregrema ry'urudengeriyeri iza gutuma abakeguza amateka bagira ifatiro bagira ihangiro rifise aho rifatiye atari ibyo nabo baba kabaye nk'akabari umwe wese akagira agafata iwe ngingo uyu ni jean bosco kuri sansuma ukuze mu myaka y'amavuko kurusha abandi basenateri bashya ashinzwe rero kuyobora imirimo y'inama ya mbere na mbere ya sena nk'uko amategeko abiteganya mu rwanda abarokotse jenoside baracyashakisha imibiri y'ababo naho muri mali umukuru w'igihugu mushya yabwiye abaturage ijambo rya mbere aya makuru jye na bagenzi banjye bose dukorana hano i washington dc twayabateguriye kandi turabagezaho turi iwacu buri wese mu rugo iwe mu rwego rwo kwirinda virusi ya korona mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru ya hirya no hino ku isi muri mari umuyobozi w'abasirikare bahiritse ubutegetsi bwa perezida ibrahim bubakar keita yigaragaje ni colonel asimi goita waraye abwiye abaturage ijambo bwa mbere na mbere kuri televiziyo y'igihugu i bamako umurwa mukuru wa mali hiriwe ituze ku munsi wa kabiri wikurikiranyije nyuma ya kudeta y'abasirikari bahiritse ubutegetsi bwa perezida ibrahim bubakar keyita bakunze kwita ibeka imitwe ya politiki na sosiyete sivili bibumbiye mu cyo bise m5 rfp barwanyije cyane perezida ibeka batangaje ko barimo baganira n'abasirikare bafashe ubutegetsi kugira ngo barebere hamwe uburyo bwo gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho bahamagariye abaturage gukora imyigaragambyo ejo kuwa gatanu yo gushyigikira ubutegetsi bushya umuyobozi mushya wa mali colonel asimi goita yaraye akoranye inama n'abanyamabanga bakuru ba minisiteri zose abasaba gusubira ku mirimo yabo uyu munsi nyuma yavugiye ijambo rye rya mbere na mbere kuri televiziyo y'igihugu ortm yavuze ko ariwe muyobozi w'abasirikare bafashe ubutegetsi bibumbiye mu cyo bise komite national de salut du peuple cnsp mu magambo ahinnye colonel goita ufite mu myaka nka mirongo ine y'amavuko yari asanzwe ari umugaba w'umutwe w'ingabo za mari zidasanzwe force speciale mu gifaransa zifite icyicaro gikuru mu gihugu rwagati hagati no hagati akarere karimo intambara z'amoko n'iz'intagondwa intambara z'urudaca kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu muri leta zunze ubumwe za amerika senateri kamala harris yemeye ku mugaragaro kwiyamamariza umwanya wa visi perezida w'igihugu senateri kamara harris yabyemeye mu ijambo yavuze mu nama kaminuza y'ishyaka ry'abademokarata iyi nama irarangiza imirimo yayo kuri uyu wa kane mu ijoro irasozwa n'ijambo rya joe biden nawe ugomba gutangaza ku mugaragaro ko yemeye guhagararira ishyaka rye ry'abademokarata ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yo mu kwezi kwa cumi na kumwe gutaha kamara harris yavuze ko ubutegetsi bwa perezida trump bwatumye abaturage bahora mu bwoba kandi ko bwatumye abantu benshi bapfa kubera ko bwananiwe kurwanya icyorezo cya virusi ya korona yasabye rubanda gutora joe biden uzashobora nk'uko yabyivugiye kunga abantu b'amoko yose abirabura abera abalatino abakomoka muri aziya n'abasangwabutaka perezida barack obama wategetse leta zunze ubumwe za amerika kuva mu bihumbi bibiri n'icyenda kugera mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi nawe yavuze ijambo yemeza ko perezida trump yakoresheje ubutegetsi bwe mu nyungu ze bwite n'iz'inshuti ze abarepubulikani nabo bazakoresha inama kaminuza yabo mu cyumweru gitaha kugira ngo nabo bimike ku mugaragaro abakandida babo donald trump ku mwanya wa perezida wa repubulika na mike pence ku mwanya wa visi perezida muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu turi no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu noneho amakuru y'ibiyaga bigari ubundi tujye mu rwanda aho ibikorwa byo gushakisha imibiri y'abishwe mu gihe cya jenoside imirambo ishyirwa mu byobo rusange birakomeje rero ibi bikorwa mu kagari ka kivugiza umurenge wa nyamirambo mu karere ka nyarugenge i kigali asumita kaboyi aratubwira aho bigeze kuwa gatandatu w'icyumweru gishize nibwo hamenyekanye ko mu nzu y'uwitwa simbizi francois habonetse ibyobo byajugunywemo imibiri y'abantu bakekwaho ko bishwe mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane muri jenoside yakorewe abatutsi umuryango wibuka wita ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi utangaza ko muri uru rugo rwa simbizi muri uwo mwaka hari bariyeri ikomeye ku buryo haguye abantu benshi bwana ndahayo jean batiste uhagarariye umuryango wibuka mu murenge wa nyamirambo asobanura uburyo bamenye umubare w'abaguye muri ibyo byobo tugitangira hejuru muri kiriya cyobo hagaragaye abana n'abamama buriya abantu bakuru b'abapapa cyangwa abandi bameze nk'abagabo cyangwa abasore twabasanze hasi mwabwiwe n'iki ko ari abana twabo imisatsi y'abamama ibintu bigaragara ko imyenda cyane cyane dushingiye kuri abamama ubu ni ukuvuga ngo umuntu wabashije kumenyamo uwe ni ukugendera ku mwambaro nta nta kindi yagenderaho kuba mubasha se kubara ngo umwe babiri ni ukugendera ku mutwe ni ukugendera ku murabara muhereye ku ki tugendera ku bintu byinshi dushobora no kugendera kuri iyo myenda dushobora kugendera ku nkweto nazo twarazibonye turazifite kuko inkweto iyo zibara ushobora kubona zitandukanye niyo yaba ari inkweto imwe iba ingana n'imiguru ibiri zirarebye nyine ko hari umuntu bamwe mu babashije kumenya babo batangarije radiyo ijwi rya amerika ko nyuma y'imyaka makumyabiri n'itandatu ishize abantu bishwe bigoranye cyane kuba wamenya uwawe gusa basobanura basobanura ko na bake bamenyekanye byaturutse ku myenda bari bambaye itarashangutse eugene cyamatari yari afite imyaka cumi n'ine mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane ni umwe mu babashije kumenya uwe batangiye gucukura mbona imyenda yande ya mama ko nabonye sharupe mbona n'ishati y'igitenge umudamu undi bari kumwe mama yari yambaye narayibonye mbyibye ko n'ubundi bazamukana twari kumwe rero njye natandukanye nabo hariya hepfo bararashe twese dusa n'abatandukana njye mpita nkwepa kuri njyewe navuga ko nishimye kuko igihe cyose nibaze ntarashyingura uwanjye nahoraga mbabaye ni umutima ukomeye eh byarangoye birumvikana ko gusa mpagarara kigabo gusa ko ntabwo nkeneye kubigenza ko kuva saa mudi ngera hano nshobora kuba ndyamyemo nk'amasaha abiri mu ijoro nta gusinzira bigoye kuko umuntu abatekereza utuntu twinshi kuvuga ati se nk'aba bantu igihe imyaka yose ishize umuntu ari yara hejuru y'abantu abaca hejuru byumvisha ugasanga ubitekerezaho umwanya ukanga usinzira ariko ugasanga bitose birabuze bamwe mu bari batuye muri icyo gipangu cyacukuwemo imibiri y'abantu babwira dijwi rya amerika ko nta kidasanzwe bari basanzwe bahabona gusa umugabo umwe yasobanuye ko umwana we w'umukobwa yajyaga agira inzozi mbi umwana niwe w'umukobwa niwe wajyaga anyura hano kuri iki cyobo bavumbuye cyo haruguru umusatsi ukamuvaho ariko akayoberwa ibyo ari byo akaza akatubwira yuko hano hagombe kuba hari ibintu bidasanzwe twe ntitubyiteho ariko yaba aryamye no mu cyumba cye kubera kirebana n'uriya mwobo wundi akabona abana baje baje mu buriri bwe akabirukana akabona umukobwa agiye muri tuwarete n'amameshi urumva rero bavanyemo imirambo nibwo twahise tubona ibyo bintu yajyaga abona kugeza ubu niwe wasaga nk'uhungabana ariko yagiye yiremeta yariremese umuryango yibuka uvuga ko imibiri yajugunywe muri ibyo byobo biri mu rugo rwa simbizi francois ari abatutsi bicirwaga kuri bariyeri yari iri haruguru y'urugo rwe abayobozi bakavuga ko simbizi yaguye muri gereza nyuma yo guhamwa n'icyaha cya jenoside ibuka itangaza ko kuba mu myaka makumyabiri n'itandatu hakiri abantu badatanga amakuru bagakomeza kuba hejuru y'ibyobo birimo abantu ari ikimenyetso cy'uko inzira y'ubumwe n'ubwiyunge kiri kure ni agahinda kandi biranababaje kumva abantu babizi baba barariyececeka ni nabyo ubona binabangamira ubumwe n'ubwiyunge ushobora kwiyunga n'umuntu udashobora no gufasha ngo kugira ngo babe baguye ahangaha unabashyingura mu cyubahiro no mu bitekerezo birasubiza abantu inyuma noneho rero by'umwihariko we ni umwarimu umwarimukazi yigishije abana abantu b'abasore abamama hano yari umukecuru yarabigishije yabigishije mbere ya jenoside na nyuma ya jenoside yarigishaga ureba ibintu yari afite ahangaha mu rugo ahagazeho se urumva n'ikibazo kiremerewe nacyo gishobora gutekereza umuntu agatekereza akavuga ati se kuko uburura n'umwana wanyishaga mu wiki ibintu nk'ibyo mbese uburira mpaga bwari ubu hashingiye kuri ibi ngibi mu byobo bibiri bimaze gucukurwa inzego z'ubuyobozi bw'akarere zitangaza ko hamaze kubonekamo imibiri isaga ijana umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka nyarugenge ngabo nziza emi atangaza ko abantu bane bari batuye muri urwo rugo rwa simbizi barimo umugore we n'abana n'abana be batawe muri yombi bashyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha kugira ngo bakurikiranweho ku byaha birimo no kudatanga amakuru y'ahiciwe abantu kandi bahazi imibiri yabonetse muri ibyo byobo ntiharamenyekana umunsi izashyingurirwaho mu cyubahiro asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali mu burundi kuri uyu wa kane abagize sena nshya bakoranye ku nshuro ya mbere n'inkuru ya mugenzi wacu eloge wirika neza abagize inama nkenguzamateka mu kurinda itorwa ry'abagize ibiro bishasha by'uru rwego ubu baba barahagarariwe n'umukenguzamateka arusha abandi imyaka y'amavuko nk'uko bitekanywa n'ingingo y'ijana na mirongo umunani n'indwi y'ibwirizwa nshingiro ry'uburundi pierre claver kazis umukuru w'umugwiseni utegura amatora asanzwe afise ibiro ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura yari yaduze ku birometero birenga ijana ku mugwa mukuru wa politike gitega kubisigurira abakenguzamateka mu nama yabo ya mbere inama nkenguzamateka irashinga ingingo zerekeye ingene iringaniza n'ingene irangura amabanga kijejwe iritorera kandi abagize ibiro inama ya mbere y'inama nkenguzamateka ikorana umunsi wa mbere w'imirimo ukurikira umunsi w'indwi inyuma y'isozera ry'ikiringo c'inama nkenguzamateka yahora kandi itorwa ryayo rimaze kwemezwa na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro iyo nama irongorwa n'umukenguzamateka arusha abandi imyaka y'amavuko uwo mukenguzamateka arusha abandi imyaka ni jean bosco kurisansuma w'imyaka mirongo itandatu n'itandatu yatowe mu ntara ya cibitoke mu buraruko bushe burengero bw'igihugu yasavye abakenguzamateka bagenzi be kwiga impinyanyuro nshasha zifatiye ku mategeko n'amabwirizwa yagiye ahindurwa hari n'ubwirizwa nshingiro icyo gihe nta kode elegitoral yari bwaze nk'iyi dufise ibibwirizwa shingiro ntibyari bwahindutse ibyo byose byatuma biba ngombwa ko hari akantu umuntu ahinyanyura kugira ngo bihure n'igihe tugezemo urabona iyi heze yatanguye muri bibiri na cumi na gatanu iheze muri muri bibiri na mirongo ine hagataho ibyahindutse ntibibutse byotuma rero leta ibasaba ko mwokwihangana mukihweza izo mpinyanyuro zajemo ntizibabaza ntiziremeye cyane naho ariho mukibona dokima muzihanganire kuko ntawamayikwiye izo mpinyanyuro rero ntizice n'ahari nkebwa na kurisansuma yibukije ko ari zo rufatiro rw'ibikorwa bazorangurana cyane cyane ko hari n'impinduka zabaye mu itunganywa ry'inzego nko gusubiriza ivyegera bibiri vy'umukuru w'igihugu na kimwe hamwe n'ukugarukana igiti c'umushikiranganji wa mbere cari caraciwe iregrema d'ordenteliye iza gutuma abakenguza amateka bateba iteka ryo kurusyeje hano bagira ifatiro bagira ihangiro rifise aho rifatiye atari ivyo nabo muba kabaye nk'akabari umwe wese akagira agafata kuri we ngingo mugabo zitajyanye n'ibwirizwa shingiro aroke munabumva turuwa dodeviye tujya kure ibwirizwa shingiro kuko niryo rifashe byose niryo rigenga byose n'iyi iyi regirima dodeviye rifatiye ku ibwirizwa shingiro naciyemo nsanga nta byinshi byahindutse mugabo harabaye imyinyanyuro aha na hariya kubera ibihe tugezemo twahora dufise de visi perezida ubu dufise umwe hajyemo umuminisitiri wa mbere hategereza kuba ahantu rero umuminisitiri wa mbere ategereza kugaragara kugira ngo kari wabazwa leta yahora ibazwa perezida aba ari we ajya mu kibanza cy'umukuru wa leta abakenguzamateka mirongo itatu na bane kuri mirongo itatu n'icenda bagize inama nkenguzamateka baturuka mu mugambi uri ku butegetsi sndefdd ingingo ngenderwako z'inama nkenguzamateka nshasha zemejwe ijana ku ijana n'abakenguzamateka mirongo itatu n'icenda bose bagize urwo rwego zarungikiwe sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro maze imaze kuzishirako umukono habone gutorwa abagize ibiro bishasha vy'inama nkenguzamateka igishushanyo n'ibwirizwa nshingiro ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu iryahinyanyuwe mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ryatse uburenganzira bahoze ari abakuru b'ibihugu bwo gucika abasenateri ubuziraherezo batabanje kwitoza bivuze ko silvestre ntibantunganya na domitien ndayizeye bari mu gihugu hamwe na pierre buyoya ba mu mahanga haraheze igihe abagabo batatu bigeze kurongora uburundi bakiriho ubu batahawe amahirwe yo kuja mu nama nkenguzamateka y'iki gihe eroge burikaneza ijwi rya amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda abanyekongo baba hanze y'igihugu cyabo bababajwe n'umutekano muke uri mu burasirazuba bw'igihugu cyabo repubulika iharanira demokarasi ya kongo mugenzi wacu frederic nkundikije arabiganiraho na batatu muri bo dr solomo baravuga aba mu gihugu cy'ubusuwisi gode ciri haguma na emmanuel sekiyoba bombi baba muri leta zunze ubumwe za amerika dutangirire kuri dr salomo baravuga intambara ibera muri kongo itewe n'ibibazo by'ivangura ry'amoko ibyo bintu ntabwo ari ibya vuba nk'uko babivuze kandi mu gutangira ni ibintu biri mu mateka navuga y'igihugu kuko kuva igihugu cyagira ubwigenge niba ari ubwigenge njye numva ko ari abategetsi babonye ubwigenge atari abaturage iyo ntambara yaratangiye kuva kera irakomeza mu gutora anayikomeza n'ubwo yagejejeho gutya akabihosha gahoro ariko yakomeje kujya akoresha intambara bita mu de base intensite mu gifaransa akarema n'imitwe imwe n'imwe ikomeza kuvangura amoko abantu bagakomeza kuryanaryana hagati yabo nubwo yerekanaga ko agerageza kunga abantu nubwo fdl yaje kuza abantu bakibwira yuko ibibazo birangiye ikibazo cy'amoko muri kongo ntabwo kigeze kirangira tuma rero mu gihe tugezemo ubu ngubu ubutegetsi bwa kabila bwabonye buri gucika intege burushaho noneho gukaza ibintu by'ivangura ry'amoko abantu bakajya baryanaryana muribuka ko na kabiri ubwo byagezeho ahubwo yibasira abandandi igezeho ari kuvuga ngo nabo bazagende ngo niba bumva batishimiye ko yubaka iwabo ngo bazagende bajya ahandi nabo ngo barebe uko bigenda iyo umuntu abavanguye ikibazo cy'ivangura ry'amoko muri kongo cyari gikwiye gufatirwa ibyemezo na niyo mpamvu tubona yuko kugeza ubu ugeyeho ibibazo byose mbishyira ku butegetsi bwa kongo nibwo budashobora guha abaturage bose umutekano kandi ibikoresho byo kugira ngo igihugu kibone umutekano ndetse n'akarere kabone umutekano namwe mushanahe emmanuel sekiyoba injyane reka ingwano n'injyane hagati y'abanyagihugu badasangiye ubwoko muri icyo gice cya kongo zoba biva kuki wakoze cyane bwana frederic na dr kuri ikibazo cyo kuvangura amoko muri kongo ni ikibazo gihambaye cyane biterwa n'ibintu byinshi ariko ubu ngubu navuga bibiri cyangwa bitatu gusa hari ibintu biva hanze bituma abantu baryana muri kongo ubukene n'ubutegetsi no gushakashakisha kwa bavuze icyo perezida uvuye mu kabira avuze bireba bandandi ibyo ni ibintu by'ukuri rero kuko twe tuvuye mu matora twari turi kubyumva neza ukareba ko aho uri kujya bari kukuvangura ngo uyu si ninde uyu ni uwahe kuko iyo aje kudusaba amajwi kandi atari mwene wacu najye ibyo rero bigatera intambara ni ikibazo gikomeye muri congo ariko ni ikibazo rero cyo twebwe cyo kurwanyisha ngo dusubireyo cyo gukora amatora tuzarwanya kugeza igihe cyo kizakemuka neza namwe mushantayego de ciri haguma indyane ziri mu moko atandukanye ika intambara zitavana ku imirwi itandukanye yirwanira ubutegetsi ibyo byose byoba biva kuki murakoze frederic icyo kibazo cy'ivanguramoko koko ntabwo cyatangiye ubu ngubu kimaze nk'iminsi indepandansi iboneka cyabaye nk'aho kigabanyutse nyuma yaho mu butu afata ubutegetsi naho gisa nk'aho kigabanyutse ariko ejo bundi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu iriya ntambara ya afudel yateye mu gihugu noneho abafashije iyo ntambara kuba bakaba barimo bamwe mu bihugu duturanye aho ngaho ni ikibazo cyatangiriye kuko ubona n'iyo ntambara bavuga ngo intambara y'amoko bamwe baba bafite imbaraga ziturutse hanze ikibazo rero cy'amoko ubu ngubu kugira ngo kibone solisiyo ntabwo ari hagati eka izo solisiyo mu nshinga de ciri haguma umuti w'ibyo bibazo mu kanya nda ubabaza ariko nashaka dutangurire n'ubundi ku mushingantahe dr salomo baravuga yavuze ingorane cyane cyane z'ubutegetsi bubi ikintu cyotuma izo njyane mu banyagihugu zirangira ikintu cyotuma ijya mirwi yose itwaje ibigwanisho itandukanye iri mu buseruko bwa kongo irangira hokorwa iki ku bwanyu inyishu zobiye murakoze bwana frederic ubundi burya muri kongo dufite ingeso mbi yo kutubahiriza amasezerano yaba twajyaga twubahiriza amasezerano kongo yaba ari paradizo abantu bose ku isi bajya bajyamo bakaryoherwa bagatera imbere nta muntu waba urya amazuru ya mugenzi we ikibazo dufite rero ni uko kuva kera kuva igihugu cyitwa ko gifite ubwigenge nta na rimwe nta na rimwe abakongomani bari bubahiriza amasezerano baba basinye impapuro baragenda bakazicaraho niba batazitwika ngo bazote nk'umuriro hari amasezerano yasinywe mu mu mwaka ku itariki niba ari cumi n'ebyiri z'ukwezi kwa kabiri mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu agisabeba babyita mu gifaransa akoro cadre pour la paix et la sécurité dans la région de grand lac Mm, ayo masezerano agisabeba bajya kuyasinya byatewe n'uko hari imirwano yari hagati ya m23 n'ubutegetsi bwa kinshasa abantu bari mu ventura bari gusaba yuko ibyo bintu by'ivangura ry'amoko birangira mu gihugu ikibazo cy'impunzi kikarangira iriya mitwe yigomeka ku butegetsi ari ay'abakongomani ari imitwe y'abanyamahanga aba fdlr aba adf n'abandi bose bagenda bagateza rwasera mu burasirazuba bw'igihugu ibyo byose bikavaho ibintu by'akarengane bikarangira hakajyaho ubu- ubutabera mu gihugu amajyambere akabaho mu karere k'uburasirazuba aho abantu barembye babaye ingaruzwamuheto babaye abacakara mu gihugu cyabo abantu bakagira ubuzima nk'abandi muravuze ayo masezerano rero mushyiranahe yagombaga gutuma habaho icyo bita le dialogue national inclusif hakabaho na ah, commission verite reconciliation nationale muri iyo komisiyo verite reconciliation nationale niho ikibazo cy'amoko cyagombaga kuvugirwa abantu bakagenda ufite icyapfa n'undi mu bwoko butandukanye bakabivugira aho ngaho tukagerageza gukora nk'ibyo muri afurika y'epfo bakoze igihe mandela yasangiraga ubutegetsi na frederic leclerc muravuze ikibazo baravuga rero aho dr cyavutse ni uko kabila yaragiye yanga gukora iyo ko- iyo komisiyo verite reconciliation nationale yanga no kurwanya iyo mitwe ahubwo noneho n'abasirikare bashoboraga kuyihashya abavana mu burasirazuba bajyana muri centre africa ngo bajye gutanga umutekano muri centre africa kandi kongo itamutekano muravuze ingorane zo kutubahiriza amasezerano ku bwanyu ni kuki eh, dr baravuga ayo masezerano atigira yubahirizwa icyatumye cyane cyane ayo masezerano kuko ni mu mateka ya kongo ayo masezerano rwose yari aya mbere i- i- i- isi yose yahagurukiye ari umuryango mpuzamahanga wagira ngo ibisubizo biboneke ari ibihugu byo muri afurika umuryango w'ubumwe bwa afurika ibihugu byo muri afurika y'epfo sadeke ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari eh, crgl bose bari basinye ayo masezerano n'umuryango w'abibumbye baravuga bati twese dushyire hamwe umuntu uzongera guteza rwasera muri aka karere tugende tumushyire hasi ariko abantu babone umutekano kabila rero yaje kubeshya abaturage aravuga yuko ngo ayo masezerano ngo nayo kugurisha kongo ngo umutekano wa kongo n'abakongomani ubwabo bagomba kuwiha kandi uwo mutekano ntawe yigeze atanga kugeza ubu ahubwo atanga ubu Ego.
ntabwo atanga amahoro Eh, niba mu- ikibazo cyaturutse ni uko kabila yasabutse niyo waje kuyashyira mu bikorwa na n'ubu akomeza kubuza mugenzi we wamusimbuye bwana felix kisekedi ushyira amasezerano mu bikorwa ku buryo kugeza ubu na n'ubu abaturage bakomeza gupfa twebwe tubona yuko Yego, ibisubizo me- birahari mu by'ukuri ariko hari ubushake buke mu butegetsi bwa kongo nk'uko umunyabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye yabivugiye mu nama ya konse de sekirite Yego, me- yabaye ku itariki cumi n'ebyiri z'ukwezi kwa gatatu umwaka ushize Eh, eh, professeur eh, sekiyoba mwavuze eh, ibintu bimwe bimwe bituma umutekano muke urangwa muri rya ntara y'igihugu cyanyu mutubwire ibintu mubona vyoba nk'inyishu z'izo ngorane zose mwatubwiye ni nk'ibi Eh, urakoze cyane bwana frederic ndi ndongera ku uh, uh, majambo dr salomo avuze kandi akiri bugufi cyane kuri ku bushakashatsi mwa- nakoze uh, ikibazo gituma tutagira umutekano muri kariya karere k'iwacu ko muri kongo gi- gifite inzego ibiri hari urwego rwo muri kongo ru- ru- ruba- ruvuye ku bakongomani hari urwego ruvuye hanze ku bakongomani bo bonyine ndongera nsubire ku byo dr avuze Eh, muzi ko mu nzu y'umugabo nta ba- eh, mu nzu yose nta bagabo babiri babamo ikibazo dufite ubu ngubu muri kongo kuko kuvuga biva ku butegetsi butamenyekana nibyo gutegeka nibyo gutegeka kandi bwana felix tukareba ko afite umutima mwiza wo gutegeka ariko ibyo akora rero ntibitwemeze ngo ah, ari gutegeka n'amaboko akeye nicyo gituma ngira ngo nta nzu imwe igira abagabo babiri icya kabiri ni ukureba ko mu minsi ishize ubusirikare bwa kongo eh, bwagiye bwatumwe muri kariya karere ko muri est ubu ngubu njye ndavuga ibintu biri bishya Eh, bwatumwe muri ako karere ko muri est buja ku- ba- bagira ngo buje guca imitwe eh, y- y'inyeshyamba ariko hari ikosa ri- rikomeye cyane kugira ngo ubusirikare bwa kongo bufate i- uruhande rw'umutwe gumwe ngo buje kurwanya indi umutwe gumwe gw- gw'inyeshyamba ngo buje kurwanya izi- izindi nyeshyamba noneho rero iyo igisirikare cy'igihugu eh, gishyize n'inyeshyamba mu gihugu gufata izindi- izindi nyeshyamba ntacyo kibaga inyeshyamba nta buryo igisirikare cya Ka- igisirikare cya kongo cyadufashije ngo dutere imbere iwacu inyishu zoba Ikindi- inyishu zova he none mu nshingantahe eh, sekiyoba nkeka ko ikibazo gishobora kuva ku bwumvikane bw'abatuyobora n'abo twatoye kugira ngo bajye bereka eh, felix tshisekedi perezida wacu ibikorwa bishoboye kudufasha kugira ngo umutekano ugaruke uwacu kuko ubirebye neza ni nk'uko ah, perezida w'igihugu afite abajyanama bamugira inama batamuha inama nziza noneho ah, nibumva akanya nkavuga ho- ho noneho ni- ni ibivuye hanze ibivuye hanze ni ukureba ko kongo ikize cyane umuntu wese ashaka gushyira mu kuboko abantu bakashaka kugira ngo baze kwic- kwi- iwacu bafata ubukungu bw'ubutaka noneho bagaha abantu ah, abana b'abakene abana batagize eh, u- ishansi mu- ku mashuri bakabagira ibisirika- abasirikare bagatuma rero umutekano uzamba Egomeye.
Rero kureba ko buri gihe ubu ngubu uh, bavuga kuzaba umutekano wacu abenshi batunga urutoki u rwanda kubera ko kuvana igihe u rwanda rwaturiye abasirikare muri kongo nta n'umwe uzi bangahe bagiye muri kongo na bangahe batashe mu rwanda Donc, iki gihe hari ibibazo byinshi bivugwa ko abasirikare bo mu rwanda bari gute- bari gutuma tutagira umutekano muri kongo leta ya kongo nayo ikifata nabi iti- ituma igisirere cyayo iza gufatanya n'umutwe rw'inyeshyamba noneho ukongeraho ah, imibereho ya monusco umuryango guharira ubumwe n'amahoro ariko imirwi myinshi imirwi myinshi mu nshingantahe eh, sekiyoba n'imirwi yo muri eh, muri ico gice cy'igihugu ca kongo imirwi ivugwa itera umutekano muke n'imirwi yaho nyene igitatuma tutagira umutekano eh, uko mbivuze nyine ni izivangura z'amoko ubukene bw'abasore batari ku masomo batagira ishansi yo ku masomo n'ubutegetsi bwo muri kongo butari bwashobora neza ubutegetsi eh, bugira amaporoje meza Yego.
ariko kakaba katakorwa ku- bitewe n'uko ah, abakera bakiriho abakera bagumiriza gushima itego mubasha Ego me- namwe eh, mu nshingantahe eh, gode cirihaguma mwavuze ibibazo eka ibintu byose mwibaza ko vyoba bitera umutekano muke ikintu coba nk'inyishu coba nk'ikihe inyishu kugira ngo muri kongo mu buseruko bwa kongo haboneke umutekano urama ku bwanyu hokorwa iki ingingo zofatwa zobizi icya mbere na mbere nahigiye kuvuga kugira ngo dusobanukirwe neza iyo tuvuga ngo umutekano muke muri kongo ni ukuvuga ko aba ari kongo yose ariko Twavuze cyane- urebye neza twavuze cyane cyane mu buseruko bwa kongo umutekano muke uri muri est ya kongo noru kivu na sud kivu noneho uwo mutekano muke Ituri.
uka- ukaba uri ku- uri- uri kujyana n'ayo mavanguramoko ariko ayo mavanguramoko bikaba bimeze bite byatangiye bite nibyo navuze ko muri mirongo cyenda icyenda na gatandatu ni aho ngaho ibintu byatangiriye abasirikare bari bari muri afdr bamwe bagiye bahiga abantu eh, bakahiga nk'abahutu bo muri kongo noneho bakaba nka- nk'ibisimba barimo guhiga Ari aho ngaho abahungu bo muri bo- bo muri iyo kominote babaye oburije noneho yo kugira ngo nabo bafate imbunda birwaneho kubera umutekano abandi nabo ni gutyo ni gutyo ni gutyo ikibazo rero njyewe nakomerezaho ni ukuvuga ko ikibazo kiri muri est ya kongo kikaba gifashe na kongo yose ni abategetsi ba kongo ntabwo turabona abategetsi bavuga repatriyote ntabwo nzi uko babyita muri uru rurimi turimo kuganiramo aka kanya repatriyote b'abategetsi kuva ba mubutu bavaho ntawe- ntawe- ntabwo ndabona none se wumva ko bishe abantu muri muri none kivu irucuro birirwa bapfa buri munsi buri munsi na guverineri nta na rimwe a- ahamagara cyangwa akajya kuri radiyo ngo abwire aba- aba- aba- abaturiye rucuro ngo mukomere mukomere perezida de la repubulike nta na rimwe ajya kuri radiyo atange kondoleyanse mbese aba- aba- aba- abantu batu- batuye muri none kivu na sidi kivu ba- bameze nk'aba orufere bameze nk'abantu batagira ababyeyi bose batagira nyina batagira se urakoze professeur emmanuel sekiyoba ndagushimiye namwe dr uh, uh, salomon baravuga uh, mushingantahe gode cirihaguma ndabashimiye namwe ku kanya mwese mwatoye ngo muganire n'iradiyo ijwi ry'amerika muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda iki rero cyari ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo na mugenzi wacu frederic nkundikije n'abatumirwa be aya makuru ntahahumurije mbashimiye ko mwayakurikiye mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama